nkundire ndabaramutse ndabifuriza ikaze bakunzi bacu bakunzi badususuruke ku iradiyo ijwi rya amerika uyu ni wa mwanya w'umuziki nari mwiza ndi kumwe namwe muri ino gahunda turi mu kwezi kwa gatatu ukwezi kwa gatatu amakungu yaguhariye umukenyezi nkako ku itariki umunani ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi bakenyezi mwese mutwumvirize turabifurije umunsi mukuru mwiza uyu munsi muri dususuruke twifadikanya n'amakungu ngo tugaruke ku bakenyezi rurangiranwa b'abanyafurika b'abaririmbyi umuziki ntiwigeze uwo w'abagabo gusa abakunzi b'umuziki murazi abanyafurikakazi babiciye biracika mu mwuga wabo wo kuririmba abakenyezi ni benshi baririmbye canke n'ubu bakiririmba nashimye ko twibutsanya icenda muri bo bo muri afurika nta nkeka benshi musanga mubazi gumana natwe mu burundi umupfasoni ka janine ni rurangiranwa eka ngira si mu burundi gusa amazina yiwe y'ukuri ni janine rema yavukiye mu burundi itariki mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa gatandatu mu mirongo itanu n'icenda yatanguye kuririmbira i burundi imbere y'uko ajya mu mahanga mu bufaransa no mu bubirigi ka janine yasohoye urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo mu mirongo icenda na kabiri yaririmba mu kirundi no mu giswahili mu bufaransa yamenyekanye cyane ku ndirimbo sambolera myson mu mirongo icenda na gatanu najisondeka sio wa mungu samborera Wowo, ni watu mai watu wabaya samborera woha wana huluma Wanasema jisema sambolera dunia ni yabo mai Mungu akipenda sambolera woa tagukumbuka wakupe njia samborera Wowo, jaribu. mbele ya Mungu samborera
mu ndirimbo za kajanin yaririmba ahayagiza abantu rurangiranwa mu mice itandukanye nka nelson mandela yabaye umukuru w'igihugu cya afurika y'epfo yarahayagije umuririmbyi agendana ubumuga bwo kutabona steve wonder n'abandi kajanin yarakorewe ibiteramo byinshi mu mahanga yaranagenywe n'ishyirahamwe mpuzamakungu unicef nka ambasaderi w'ibikorwa byiza anaraba n'ibyabimukira mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu kajanin yararonse agashimwe nk'umukenyezi yakoze birashimwa agashimwe yahawe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyafurika yaranagiye mu mugwi w'abakurikirana ihiganwa ry'amareresi festival de Cannes aho hari mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani erega izina rya janine barimutaziriye akiri muto kuko ngo yari umwana muto muto cyane nta nkeka indirimbo yiwe wale watu murayibuka umviriza
Mbali ya mainchi yote, mbali ya Paris au Roma, kuna watu masikini au walio hawaombe, wanaitika tu vile. Wale watu wanaimba takama, wanalala njala, chukile kila siku kila siku wacha ile maneno ya bure usijililie hali yako
muvugizi wundi nashaka kubibutsa ni brenda fasi brenda fasi yakomoka muri afurika y'epfo mu gisagara ca cape town yitavye imana mu bihumbi bibiri na kane afite imyaka mirongo itatu n'icenda gusa brenda fasi yakomoka mu muryango w'abaririmbyi abavyeyi biwe be na basaza we bose bararirimba ku myaka itanu gusa yararirimba mu mugwi w'abana nyina wiwe yarashinze afite imyaka cumi n'itandatu hari umuhinyanyuzi yamutwaye mu kindi gisagara citwa soweto ngo amufashe gutera imbere mu muziki brenda fasi yari mu mugwi witwa brenda and the big dudes uyo mugwi mu myaka ya mirongo umunani wari rurangiranwa muri afurika y'epfo mu myaka ya mirongo icenda igihe afurika y'epfo yariko irikura ko intwaro ya gikoroni ya apartheid brenda fasi afashijwe n'uwamwandikira indirimbo yitwa chico twala yarasohora indirimbo indirimbo zirimwo amajambo ahiritse ariko akomeye yerekana ingene abanyafurika y'epfo bamerewe nabi brenda fasi yari ijwi ijwi ryerekana neza amagorwa y'ico gihugu ku birabure muri afurika y'epfo cane cane ku bakenyezi n'abana
Ulindela wema mkombozi, ye mnyano wami elele uyashazanasa. Ulindela wera mwanyauza, subanomo nyana wa mutati. Senginga yombolo makote, unyana wami eutongile mahatwe. Thank you.
brenda fasi yahitanywe n'ibiyayuramutwe yanywa vyaranse ko abiheba birateba biramuhitana mu bihumbi bibiri na kane bakunzi badusuzuruke turacariko turabira hamwe bamwe mu bakenyezi rurangiranwa b'abanyafurika b'abaririmbyi muri afurika y'uburengero neza na neza mu gihugu ca benin turasangayo uyundi mufasoni rurangiranwa muririmbyi uyu nawe ni angelique kijo angelique kijo afite imyaka mirongo itandatu n'itatu ubu kubera indirimbo ziwe yaragiye mu bahiganirwa agashima grammy awards inshuro zitanu zose indirimbo za angelique kijo ziri mu midiho y'iwabo muri benin canke mu yindi midiho nka pop zouk rumba jazz imidiho yo mu mazinga ya antille n'iyindi angelique kijo kubera indirimbo ziwe zifite ivyivugo vyo kwitaho ineza y'abantu yaragenywe nk'umuserukizi w'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana unicef mwumvirize ino ndirimbo agolo yasohoye mu mirongo icenda na kane umufasha n'umuririmbyi w'umunyafurika nashaka kubagezaho ni cecile kayirebwa uyu ni umunyarwandakazi cecile kayirebwa yavutse mu gihumbi n'amajana icenda na mirongo ine na gatandatu avukira i kigali mu muryango w'abaririmbyi se wiwe yatwara umugwi w'abaririmbyi wo mu isengero urukurikirane rw'iwe rwa mbere yagwise music from rwanda canke umuziki ukomoka mu rwanda cecile azwi mu ndirimbo nyinshi nka ubumanzi mbateza imitego mpore n'izindi reka ndabumvishe iyi yitwa ubumanzi ni ya cecile kayirebwa
uwo ni ingeri baririmba ni ikiranga cy'ishongore n'indangamira kubarushaho isi intwari mugabo utera abisha ubwoba nyarukazi iminega akunda imihigo ikesha igitaramo manzi itakumirwa n'inkindi nyirudasubira inyuma yumvise induru wigerezamo wizihira ngabo ni rwanga guhunga intwari ihaza amagara
murashaka ko mwumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ikiganiro nidususuruke uyu munsi muri kuno kwezi kwahariwe abafasoni turiko tubashikiriza bamwe mu baririmvyikazi b'abanyafurika rurangiranwa tuje muri kongo yitiriwe demokarasi yitwa elizabeth chalamwana muyidikayi yavukiye mu gisagara ca elizabethville ubu hitwa lubumbashi hari itariki ya cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu mu mirongo itanu n'umunani chalamwana yitavye imana ku wa cumi ukwezi kwa cumi na kabiri mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri turetse ko yaririmba chalamwana yarakora n'ibikorwa vya politike aho yigeze kuba umushingamateka kuva mu bihumbi bibiri gushika mu bihumbi bibiri na kabiri mu muziki chala mwana yamenyekanye nk'uwateje imbere umudiho mutuwashi w'abanyekongo bitwa abaluba banamutaziriye rene du mutuwaci canke umwamikazi wa mutuwaci indirimbo za chala mwana kenshi zaba zirimwo ivyivugo vya politike abanyekongo banamutazira kandi mamu national canke mama w'igihugu umviriza imwe mu ndirimbo za chala mwana yitwa kalibu yangu
Unirumie, rumie. Nakulilia unite. Unipeleke kwa mama atatupatia mali tungeondoa yalote. Upenzi yo mimi na
Akiri mu baririmbyikazi rurangiranwa b'abanyafurika uwitwa Cesaria Evora ni umwe mu bakenyezi rurangiranwa mu muziki muri Afurika Cesaria Evora akomoka mu izina rya Cap Vert muri Afurika y'Uburengero yitavye Imana mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe ku myaka mirongo irindwi y'amavuko Cesaria Evora ari mu bateje imbere umuziki wo muri Cap Vert biciye mu midiho yabo yitwa Morna na Coladeira Cesaria Evora yaririmba mu gifaransa mu rurimi rwa Creole canke mbere no mu kiesipanyol uyu mufasoni mu bihumbi bibiri na kane yararonse agashimwe ka Grammy Award kubera urukurikirane rw'indirimbo yise Voz d'Amor rwadandajwe inshuro zirenga ibihumbi amajana ane yaranatahukanye inshuro zibiri agashimwe gahabwa abaririmvyi baririmba mu rurimi rw'igifaransa agashimwe bita Les Victoires de la Musique mwomenya kandi ko Cesaria Evora yaronse mu Bufaransa agashimwe k'igihugu nk'umuntu yakoze ibikorwa bishimishije agashimwe bita Chevalier de la Légion d'honneur hari mu bihumbi bibiri n'icenda nguyu Cesaria Evora muri ino ndirimbo Sodade
Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passou também. Saudade, saudade. Saudades, minha terra, sunny cloud. Saudade, saudade, saudades, minha terra, sunny cloud. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho passando meio. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando me Saudade, saudade, saudades minha terra, San Inclau. Saudade, saudade. Saudades, minha terra, San Inclau. Se vou escrever montanha.
yitwa marie claire mboyo moseka mu muziki tumuzi nka mbili ya bel ni muririmvyikazi wo muri congo kinshasa afite imyaka mirongo itandatu n'itanu mbili ya bel afite indirimbo nyinshi zo mu mudiho wa rumba uwamutumye amenyekana ni wundi muririmvyi rurangiranwa muri congo yitwa taburey hoshero bahavuye banubakana mbili ya bel yaragize ibiteramo vyinshi cane muri afurika i buraya eka no muri amerika mbili ya bel aririmba mu rurimi rwa lingala usangamwo n'amajambo y'igifaransa nguyu muri ino ndirimbo fopa uyo ni mbili ya bel sukasiku nayeba yo ozali nayokisango oko tunatuna epai na bandaka batindaka yo nde miso na banda bosana lelo mobali nanga naboya bitumba nasomba te na nzoto nabandi koyoka sango na yo mingi mama ozali charge ya bamission ya marival zonga na nsima epai youti mingi bayeba matata na bango zonga na nsima epai youti mingi bayeba matata na bango azali nde wanga moninga na yo azali se moleki nzela bayimanga makasi ya kobunda kasi monoko na ngambeli ya koswa na
twizere ko mukiri kumwe natwe bakunzi badususuruke reka ndabibutse uyundi miriam makeba mama africa yavukiye muri afurika y'epfo yarafise kandi ubwenegihugu bwo muri gine no muri algeria miriam makeba ni ijwi ryagwanije cane intwaro ya gikoroni muri afurika y'epfo apartheid mu bufaransa ibibanza vyinshi nk'amashuri amabarabara ibibanza vy'iratiro vyaritiriwe iyo ntwari yo muri afurika nguyu muri taxipatapata indirimbo yasubiwemwo mu ndimi nyinshi n'abandi baririmbyi miriam makeba yitavye imana itariki icenda ukwezi kw'icumi na rimwe mu bihumbi bibiri n'umunani ku myaka mirongo irindwi n'itandatu
We do down Johannesburg way, and everybody starts to move as soon as Pata Pata starts to play.
umwanya uratureze bagenzi reka ndangirize kuri uno murundikazi rosa nduwayezu ni umwe mu baririmbyi b'abarundikazi n'ubu umusanga mu biteramo by'abakiri bato kuko yamurikiye benshi rosa nduwayezu yaririmba mu mugwi w'igihugu orchestre national aho basohoye indirimbo nyinshi ndavuga si imvura yemwe murantunga kibwirwa n'icumva nawe urumviriza twabonanye nkiri umuyabaga ko wankunda nanje narugwedengwe namwe mu majambo y'indirimbo yiwe ndavuga simvura uyo ni rosa nduwayezu mundire ndabasezere kuri ako kavino radiyo ijwi rya amerika na jewe neri mwiza turabifurije abakenyezi mwese ukwezi kwiza kwabahariwe